iyi mwumva na radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda no kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ikisoro muri uganda ni kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura mwadusanga kandi no kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nange eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru uyu munsi turaganira ku mpyiko ikaze mwese kuri radiyo yanyu dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese rero muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaye ikaze mwese uyu munsi turavuga ku mpyiko ni inyama ikora akazi gakomeye mu mubiri ikaba bikaba bidatangaje ko hashyizweho umunsi wo kuzirikana impyiko ku isi hose uyu munsi uzizihizwa ejo umunsi w'impyiko ku isi wizihizwa buri mwaka ku wa kane wa kabiri w'ukwezi kwa gatatu mu by'ukuri si umunsi mukuru w'ikiruhuko ahubwo ni umunsi w'ubukangurambaga ku buzima ku isi hose ubukangurambaga bwibanda ku kamaro k'impyiko n'ingaruka indwara z'impyiko zagize ku buzima bw'abantu ku isi kubera ko akazi nyamukuru k'impyiko z'umuntu ari ugusukura amaraso ziyakuramo imyanda cyangwa ubumara no guhindura iyo myandamo inkari ni ngombwa cyane ko umuntu abungabunga ubuzima bw'impyiko ze kugira ngo azagire ubuzima bwiza igihe kirekire gishoboka umunsi wahariwe impyiko ku isi washyizweho bwa mbere muri bibiri na gatandatu ku bufatanye bw'ibihugu mirongo itandatu na bitandatu mu mwaka wakurikiyeho umubare w'ibihugu wariyongereye nk'uko byagenze muri bibiri n'umunani ubwo ibihugu bigera kuri mirongo cyenda byafashe icyemezo cyo kwizihiza uyu munsi ishami rya onu ryita ku buzima wms risanga indwara y'impyiko zidakira izaba iza ku mwanya wa gatanu mu ndwara abantu babana nazo ku isi mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ibi bikaba bigaragaza ko bikenewe kwita kuri iki kibazo ikindi oms ivuga ko uko abantu bahitanwa n'indwara y'impyiko biyongereye muri iyi myaka makumyabiri n'indi ishize ikavuga kandi ko indwara y'impyiko zidakira ihitana abantu babarirwa muri miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri ku mwaka miliyoni z'abantu bapfa buri mwaka kubera ko badashobora kubona ubuvuzi bw'indwara uyu munsi cyakora dufite amahirwe yo kuba turi kumwe n'umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'iyi ndwara ntabatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya karindwi muganga oswald habyarimana ni umuyobozi w'urugaga rw'abaganga bavura indwara z'impyiko mu rwanda ariko ubusanzwe avura uburwayi bw'impyiko mu bitaro bikuru bya kigali cuhk mu rwanda muganga oswald habyarimana uraho neza urakomeye
muraho mama eugenie turabasuhuje n'abakunzi b'ijwi rya amerika nuko nuko natwe turabasuhuje kandi ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo nk'uko nari mbivuze rero mu mwanya muri mu buvuzi bw'indwara y'impyiko kugira ngo mutwinjize neza mu kiganiro nagira ngo mbanze ngusabe usobanure impyiko icyo ari cyo muri make iyo nyama ifite akamaro ki mu mubiri w'umuntu
murakoze inyama y'impyiko ni agace gato k'umubiri ni inyama nyine eh, ntabwo ari nini ifite santimetero eh, cumi n'esheshatu cumi n'ebyiri eh, zo kuri esheshatu ikagira miligarama ijana na makumyabiri n'eshanu Eh, umuntu agira ebyiri eh, harimo ugira imwe cyangwa se akagira imwe n'indi ari nto ariko muri rusange tugira ebyiri Eh, zikaba ziri ahagana inyuma ku mugongo eh, zo mu- eh, imbavu ebyiri za nyuma ziyikoraho ubundi igasigara izindi mbavu ntabwo zigeraho Mhm.
akamaro imaze ikora akazi k- eh, ak'ingenzi mwari mwakavuzeho hari ukuyungurura amaraso imyanda ndetse n'amazi adakenewe bigashobora gusohoka mu nkari ariko igira n'akandi kamaro kadakunda kugaragarira inyuma kagaragara iyo yarwaye cyane ko gukora imisemburo ituma amaraso aya ngaya atembera mu mitsi tubona tugura akorwa Eh, hakaba gukomeza amagufa kuko igira uruhare mu gukora mu- ndetse no kwinjiza mu mubiri kalisiyumu iyi ngiyi ikomeza amagufa hakagira imisemburo imwe n'imwe ikoreshwa mu ku- mu- mu kubungabunga umuvuduko w'amaraso Eh, ibyo ni bimwe mu bigerwaho ndetse bikorwa n'impyiko zibasha kuyungurura iyo zarwaye rero ibyo ntibiba bigishoboka Mhm. muti iyo zarwaye none ni iki gitera impyiko kurwara
Ah, muri rusange eh, ibintu bitera impyiko kurwara twabigabanyamo ibice bibiri Eh, hari impyiko eh, zirwara bitewe n'uko zo ubwazo zarwaye nk'uko umuntu yarwara ikindi gice cy'umubiri ariko hakaba n'ubundi burwayi buba mu mubiri bugatuma nazo zirwara dufate urugero izo ngizo ni nazo zikunze kuba ari nyinshi urugero ni nka diyabete ah, umuvuduko ukabije w'amaraso iyo wiyongereye bitewe n'izindi mpamvu impyiko nazo zira- zirahababarira iyo umutima warwaye cyangwa umwijima Eh, ibyo ngibyo bigera aho ngaho bikagira ingaruka ku mu- ku mpyiko nazo zi- zikarwara izindi ndwara zitari izo ngizo ziturutse ku mpyiko zo ubwazo eh, hari nk'abantu tukunze kubona baba babyimbye ibirenge cyangwa se akagira infection iyo ari yo yose ikaba yagira ingaruka ku mpyiko nazo zikarwara
Mhm. ubwo muri make hari ibimenyetso byakwereka umuntu ko afite ibibazo by'impyiko nk'aha muvuze nko kubyimba ibirenge icyo cyaba ari kimwe mu mu bimenyetso byaba byi- byereka umuntu ko afite ikibazo cy'impyiko ibindi bimenyetso umuntu yabona akavuga ati "Na- iyi ni ni- ni intabaza hashobora kuba harimo ikibazo cy'impyiko ni nk'ibi- nk'izihe
Ah, ahantu uburwayi bw'impyiko eh, nko- nibyo koko uko mwarimu bivuze eh, bimwe mu bimenyetso by'umuntu wagize ikibazo cy'impyiko no kubyimba ibirenge cyangwa se n'ahandi mu mubiri nubwo atari cyo cyonyine kitakunze no kuza kenshi cyane ubundi bavuga ko uh, uburwayi bw'impyiko ari silent killer mu ndimi z'amahanga ni uburwayi Yica bucece.
eh, eh, bwica bucece Mhm.
ukabimenya ari uko bigeze ku kigero cya nyuma eh, hahandi ndetse impyiko ikeneye gusimbuzwa cyangwa se eh, gukora ibyo bita iyungurura ry'amaraso kuko akazi yakoraga katagi- katagishoboka ibimenyetso rero bita- biterwa n'aho ikigero cy'impyiko zigeze iyo umuntu agifatwa iyo zikirwara zigerageza kwihagararaho kugeza hafi mirongo icyenda ku ijana ziba zikora kugeza mirongo itanu ziba zigikora kugeza mirongo itatu miro- cumi na gatanu iyo bigeze munsi ya cumi na gatanu ibimenyetso muri rusange dukunze kubona abantu bazifite niho bikunze kugaragara cyane Mhm.
ibindi none bimenyetso yego
Mhm. ibindi bimenyetso bitari rusange abantu bashobora kugira eh, rimwe na rimwe biza nyine ku muta wa nyuma eh, ari uko umuntu arembye twafata urugero nk- nk'inkari zikagabanuka eh, ugasanga ntagishobore kwi- eh, kujya gusoba cyangwa kwihagarika ugasanga wenda se nk'inkari zifite irindi bara harimo urufuro cyangwa se harimo amaraso cyangwa se zirijimye cyane hari ukubyimba ibirenge kubura peti kubura peti ukumva ntabwo ugishaka kurya Eh, hari ukudashobora kureba cyangwa se kwishima cyane ku mubiri cyangwa se uruhu rugahinduka ni ibimenyetso bitagaragarira buri wese bi- ndetse n'izindi ndwara zihuriyeho
none muganga habyarimana hari icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara impyiko
yego eh, birahari cyane Mhm.
Eh, aho kugira ngo wenda dushobore ku- buri wese ashobore kubyibonamo neza icyo yakora biterwa n'icyiciro umuntu ari hari umuntu udasanzwe afite ubundi burwayi ubwo ari bwo bwose ari muzima akiri muto Ah, aha twavuga nk'umuntu wenda ure- utari mu- uri munsi y'imyaka mirongo ine atarigeze agira ubundi burwayi umuntu agi- wagirwa inama eh, yo ku- yo ku- kwisuzumisha byibuze nka rimwe mu myaka ibiri kureba niba umuvuduko wiwe nta kibazo niba nta- umuvuduko w'amaraso niba nta diyabete bakamupimira ibizamini bya- eh, by'amaraso ndetse n'inkari bireba imikorere y'impyiko kuko aba ashobora kuba yumva ari muzima kandi zirwaye utari wabikoresha rero ntiwabimenya I- abandi bari kuri lisi bafite ibyago byinshi cyane byo kurwara impyiko ni abantu bafite ubundi burwayi cyane cyane diyabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso I- izo ndwara zangiza impyiko cyane abandi ba- bagomba kwirinda ndetse no gufata neza impyiko zabo ni abantu mu miryango hari abandi bafitanye amasano eh, barwaye cyangwa se barwaye impyiko uwo nawe aba ashobora kujya ni- ni- eh, ni ukuvuga ngo afite risike iyi genetike Mhm. iyi ndwara y'impyiko ni ukuvuga ko ari iri mu kiryango
si bose Mhm.
eh, zo munsi y'icumi ku ijana uba ushobora gusanga uburwayi bumwe na bumwe bw'impyiko ubukomora eh, ku- ku basokuru bawe bagukomokaho ukomokaho
reka mbashimire kuri ibi bisobanuro muganga oscar oswald um, habyarimana kuri ibi bisobanuro murimo kuduha Ah, reka noneho tujye ku murongo wa telefone kuko ikiganiro ni icy'abakunzi b'ijwi ry'amerika basobanuze batwandikiye ari benshi kandi ndabibashimiye reka duhere ku wa mbere watwandikiye rugikubita low abiding citizen turakumva
yego eveni mwiriwe neza mwaramutse muraho yego yego muraho namwe Ah.
yego ni marcel ni i kigali mu rwanda Mhm.
bashaka kubaza umuganga ibibazo bibiri cyangwa bitatu ku bigendanye n'uburwayi bw'impyiko yego rimwe na rimwe usanga akenshi bavuga ko hari ibice by'umubiri wacu hakaba na bimwe mu bihingwa turya usanga igi- igihingwa giforomye nk'igice cy'umubiri kikakigirira akamaro bityo ndashaka kugaruka ubwo ku bishyimbo niba ibishyimbo bitukura eh, hari icyo byaba byongerera cyangwa se bi- hari icyo byamarira impyiko z'umuntu mu gihe abikoresha n'uburyo bwo kubikoreshamo icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma icya kabiri muri iyi si iteye imbere eh, kubera ko populasi- po- populasiyo abaturage biyongereye kandi ubutaka bwo butiyongera eh, dukeneye kubyaza umusaruro ubutaka butoya bukavaho umusaruro mwinshi bityo dukoresha amafumbire n'indi miti kugira ngo tubashe eh, kubona wa musaruro uhagije nkabaza nti ari izi mbuto turya z'intuburano ari ibiryo bisanzwe nabyo by'ibituburano ubwo mbyite gutyo ntacyo byo byaba byangiza ku mpyiko za muntu icyo ni ikibazo cya kabiri ikibazo cya gatatu yasi y'umuvuduko nyine birasa- biradusaba gukora cyane kugira ngo tugendane n'igihe tugezemo tugendane n'aho isi igeze haba mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu iterambere rusange mu buryo bwa buri munsi ku buryo usanga abantu benshi bashobora kumara amasaha menshi bicaye cyangwa se abandi bakora bagataha bananiwe hari wa mwanya wa siporo mu buzima bakunze kuvuga ngo siporo ni ubuzima abavuga bati umuntu kubera ingano y'ibiro bye n'uburebure bwe akaba yanywa amazi angana atya buri munsi ibi byo murabihuza mute kugira ngo umuntu abungabunge isi ikoze neza eh, ku buryo hataza kubaho ku- kwikangura yararembye cyane kandi hari icyo yakaba yarakoze umuntu yakaba yakora siporo ingana iki kwicara umuntu yakabicara umwanya ungana iki mu gihe akora siporo ese ubundi siporo ifasha impyiko kumva umuntu ameze neza ni ni iyihe amazi umuntu yakaba yanywa amazi angana iki bano bantu banywa agasenge n'abanywa itabi nta ngaruka bigira ku mpyiko ibintu nk'ibyo muri rusange kugira ngo eh, wenda mu ntangiriro z'iki kiganiro tumenye iby'ingenzi wenda n'abandi bagenzi banjye baraza kubaza ibikurikiyeho cyokora ntabwo ndi kuri fm bishobotse mwaza kunsubiriza eh, hano kuri telefone kugira ngo nze kumva kuko ntabwo ndi kuri radiyo ndi mu kazi murakoze Eh, bakugumishe ku murongo uwukurikirireho
yego kubera ko ntabwo ndi kuri radiyo okay okay Ah, reka rero ubwo muganga agusubize ariko mbanze nisegure kuri philippe ndayishimiye ube wihanganye gatoya hanyuma ah, muganga ah, oswald abanza asubize um, marcel
arakoze marcel ku bibazo byiza abajije akabazo ka mbere sinakumvise neza yari abajije k'imitsindo gucukura aho bihuriye n'impyiko ibishyimbo i- ibishyimbo kubera i- u- u- u- uko ibishyimbo bikoze ko bikoze nka nka- nk'impyiko niba hari ahantu bihuriye kuba ya- uwo umuntu abiriye niba byafasha
Ah, ja, okay arakoze cyane kuri iki ah, ibishyimbo nta kintu bitwara impyiko iyo umuntu abiriye ariko ntabwo byavamo umuti Ah, ngira ngo eh, ni ni ibyo umuntu yakwita mu mu ndimi z'amahanga coincidence ibyo ni nk'uruhurirane kimpamya yuko hari ahantu byaba bihuriye ibishyimbo ni- ni- n'impyiko kuriya bi- bikoze kimwe n'ubundi ba- n'ubundi ba- mu cyongereza bita ngo ni beans two beans Uh, nta- nta hantu byaba bihuriye eh, imirire ibigize wenda ngira ahubwo wenda turabona twakora ikibazo cya gatatu yabashije Eh, ku kibazo cya kabiri yibazaga niba ah, ibi turya bimwe eh, byakozwe byakorewe mu nganda cyangwa se ibi umuntu yavuga yihingiye eh, ibi- bibika by'inko- by'ibikorano niba hari ingaruka byagira ku mpyiko Ah, ubundi ah, abantu bamaze ku- iyo umuntu afite impyiko zikora neza niyo wa- wa- warya ibintu bidasukuye cyangwa se bifite ah, intungamubiri zidakenewe ni ukuvuga ibibigize umubiri utabikeneye iyo impyiko ze zikora zirabisohora aho ngaho nta mpungenge zaba zirimo Ah, aramutse ari ibintu by'imyanda bishobora kuzangiza wenda umuntu yariye kubera yuko umuntu aba arya ibyo n'abandi bose barya muri rusange byaba byahinduka ikibazo ariko ntabwo aricyo icyo kibazo ntabwo kijya kibaho kugeza ubu icyo kibazo ntabwo cyari cyagaragara eh, cyo kuvuga ko imirire bitewe n'ibyo umuntu yariye ibyo bisanzwe bimenyerewe aribyo byateye impyiko ahubwo wenda ikintu umuntu yakongeraho uyu muntu amaze kurwara impyiko zigeze ku gipimo eh, cya nyuma hahandi akeneye inyunganizi a- abajyanama mu mirire eh, bisipesiyalije b'inzobere mu by'imirire y'abarwayi b'impyiko eh, bakugira inama yo gufata ibiryo eh, bi- bitari ibyo mu nganda bitabikwa cyane kubera ko hari ibyo baba barongeyemo umubiri wawe utaba ugishobora gusohora impyiko zitaba zigishobora gusohora wenda nizo nama mu gihe utararwara eh, akenshi usanga nta ngaruka zidasanzwe zihari ariko iyo warwaye aho ngaho niho eh, inzobere mu mirire y- y'abarwayi b- b- b'impyiko bakugira inama y'ibyo wahitamo
Han- hanyuma ibyo kwicara cyane no ku- kudakora siporo cyangwa se kutanywa amazi ahagije
yego Mhm. Eh, ku- kutanywa amazi wenda dufate ingano y'amazi umuntu yemerewe Ah, muri rusange usanga bagira abantu gufata amazi ari eh, hejuru ya litiro ebyiri n'igice bitewe eh, n'uko umubiri we wayatakaje Ah, umuntu udafite ikibazo cyo kwihagarika nta bundi burwayi asanzwe afite abasho aba agomba kunywa amazi ku buryo inkari ziwe ziza zi- zi- zidafite ibara ry- ry'umuhondo cyane ku buryo yihagarika inshuro nyinshi zishoboka kandi inkari ze zikaza zikeye Ah, icyo gihe biramufasha yiriwe ahantu hashyushye cyane ashobora no kureza n'izo litiro ebyiri n'igice tuvuga akagira n'eshatu n'eshatu n'igice bitewe n'uko amazi yayasohoye mu bundi buryo butari izo mu nkari wenda niba hashyushye izo nkari arasaza ni ukuvuga ngo byibuze litiro ebyiri n'igice ni ngombwa byaza ku bantu bose ikindi nacyo iyo afite uburwayi butuma adakenera amazi menshi nk'umutima umwijima icyo gihe si ngombwa yuko ayagezaho n'abarwayi uburwayi bw'impyiko si ngombwa yuko bose banywa amazi menshi kuko ntabwo bose ariko baba bayakeneye haba bakeneye ahubwo gusohoka Mhm.
ku byerekeranye rero n'umuntu muzima ah, ufite akazi gatuma ahora yicaye mu biro eh, bagira inzobere zigira abantu bose inama waba urwaye impyiko cyangwa se utazirwaye byibuze iminota mirongo itatu ah, ya siporo ah, ijyanye n'ingufu umubiri wawe ufite urumva umusaza n'umusore w'imyaka cumi n'itanu cyangwa se makumyabiri n'umusaza w'imyaka mirongo irindwi mirongo inani ntabwo bakora siporo zingana ariko bagira inama yo gukora iminota mirongo itatu iminsi itanu mu cyumweru niyo iyo ubi- ushoboye kuyigezaho bya- birushaho kuba byiza Ah, kwicara urumva bitewe n'akazi umuntu afite akenshi kwicara umwanya munini cyane uba ugomba kunyuzamo ukaruha kubera ko turetse n'iby'impyiko hari umugongo eh, uburyo umuntu yicaramo hari ukwiyongera ibiro biriya twavugaga obesite umubyibuho ukabije biriya bishobora gutuma eh, n'impyiko zirwara niyo mpamvu ari ngombwa yuko ugabanya ibiro wakora siporo wayo wa- hari siporo imirire ibi- ibi- n'izindi ngamba zose zagufasha kugira ngo ibiro byawe byiyongere kugira ngo utagira umubyibuho ukabije ni ibintu rero by'ingenzi cyane bibungabunga impyiko kuko muri iri- mu ngaruka zo kuba warwara impyiko harimo n'umubyibuho ukabije eh, ndetse n'iriya diyabete n'umuvu- n'umuvuduko ukabije w'amaraso bigabanuka iyo ukora siporo ndetse u- u- ukarya indyo iboneye yego Ah, reka tubaze marcel niba hari ikibazo asigaranye ah, hanyuma tuba- twakire philippe Ah, marcel hari igisigaye yego ndakumva muri makeya ntacyo ntacyo muri make rwose ntacyo ndamushimiye keretse wenda kuba yatugira inama ku bijyanye n'ibimenyetso mpuruza mu gihe umuntu atarajya kwa muganga niba hari ibimenyetso ziyadukiza ku mubiri w'umuntu mu gihe ataramenya ko arwaye impyiko kugira ngo umuntu amenye uburyo yabyitwaramo cyangwa mu gihe uhuye n'umuntu urwaye impyiko ubutabazi wamuha mu gihe utari muganga Mhm.
murakoze urakoze reka ubwo aragusubiriza rimwe na philippe ndayishimiye philippe uratwumva
neza mperereye nyagatare yego
eh, mu burasirazuba bw'u rwanda No, ku ikaze ku ijwi rya amerika ikibazo ush- wifuza kubaza
Eh, mfite umuvandimwe wanjye ni mushiki wanjye yarwaye impyiko ziramurembya cyane Mm.
agerageza kwivuza hirya no hino ariko kugeza muri uyu munsi byaranze ubona ko zikimurembeje kugira ngo mutubarize uwo mutumire wacu ku muntu wamaze kurwara impyiko ibyo yakifashisha kugira ngo zorohe ubuzima bube bwakomeza kuko twagiye tugerageza mu miti ya kizungu ndetse tukagerageza no kuba twafata andi mafunguro yandi kugira ngo abe yakoroherwa ariko byarananiranye ubu ngubu ahora kugeza asigaye arwaye nta kintu abasha gukora Mhm. Eh, muganga oswald
Ah, arakoze philippe Ah, umurwayi ah, urwaye uburwayi bw'impyiko kugira ngo ubone icyo wamufasha nk'umuntu umuri hafi ah, ku giti cyawe biba bigoye kubera ko bisaba kugirwa inama n'abaganga bakurikirana umurwayi Ah, umuganga uwo ari wese ukurikirana umurwayi niwe amenya ngo akeneye iki hari igihe usanga wenda adakeneye kunywa amazi menshi hari igihe usanga amaraso yiwe yarabaye make akeneye kujya ku miti imwongerera amaraso bityo ingufu agatege kakiyongera hari igihe usanga wenda ari imyanda yamubanye myinshi mu mubiri ku buryo bikeneye yuko yaje yatangira gahunda yo guhabwa ikigo cyangwa se yo gukora ah, kuyungurura amaraso biriya bakunze kwita diyarize
Mhm.
Ah, bitewe rero n'ikigero umurwayi agezeho hari igihe us- eh, uburyo bwo kumufasha buratandukana ikindi nacyo hari n'uburwayi bw'impyiko budakenera kujya gukorwa gukorerwa ibyo byose buhabwa imiti kwa kundi umu- usanga umuntu abyimbye ariko bapima mu maraso bakabona impyiko zigikora neza wenda ari uko wenda zitakaza poroteyine nyinshi cyane ibyo bakunze kwita sendirome nefrotike uwo nawe aba arembye ariko uburyo bwo kumwitaho buratandukana Mhm. Eh, um, marcel yara- yagarutse ku bijyanye ni- eh, ni- ni- ni- n'ibimenyetso mpuruza Ah, wari wabivuzeho gatoya mbere ariko nk'uko yabitubwiye ntabwo yari ari ku murongo ndibaza ko iki kiganiro ashobora kuza kugikurikira cyangwa se ah, namara kuva mu kazi nk'uko yabitubwira ko ari mu kazi atarimo kudukurikira muri uyu mwanya ubwo ashobora gusanga ikiganiro kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu nk'uko bisanzwe ibiganiro byose eh, birahaca kandi igihe cyose umuntu yabihasanga Um, twakire noneho jean hakizimana cosmos
hano wiriwe neza
mwiriwe neza yego urahagana he
ndi mu ntara ya cibitoke Mhm. ikibazo cyawe
ntabwo nari nakurikiranye neza ikiganiro
U- uzi ibyo turimo kuvugaho se
oyaye nari natanze nimero kugira ngo numvise ikiganiro nze kubaza umutumire Tu- tu- wamenye ko turimo kuganira ku bijyanye n'impyiko hari ikibazo ufite ku ku bibazo by'impyiko
yego nashaka kubaza cyane cyane icyo umuntu yakora kugira ngo amasigo yiwe ayakingire n'ibyo umuntu atokora kuko amasigo cyane cyane arakunda kugira ikibazo umuntu akavuga ngo isigo ry- rimwe riragwaye cyangwa yose aragwaye none umuntu yakora iki kugira ngo amasigo yiwe ayakingire bikwiye
ye muganga habyarimana ngiye iki- ikibazo cya jean hakizimana
Ah, ara- arakoze eh, jean hakizimana cosmos abajije ikibazo cyiza ngira ngo abajije n'abandi bose abenshi cyane baba babyibaza hari ibintu eh, bitari byinshi cyane bigera eh, hasi nko ku munani eh, byo kwitwararika ndetse umuntu yakora kugira ngo impyiko ziwe abungabunge ubusugire bwazo Ah, icya mbere ni ukwisu- ni ugusuzuma ndetse guhora wipimisha eh, kureba ko utaba urwaye diyabete cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije ku muntu ubifite ufite kimwe muri ibyo cyangwa se byombi agomba guhora byibuze mu mezi atandatu akora ibizamini bireba niba impyiko ziwe nta kibazo zaba zifite iyo ubimenye hakiri kare hari ingamba eh, abaganga cyangwa se imyitwarire abaganga bakubwira gukora no gukurikiza ku buryo uburwayi bw'impyiko bwaba bwaje bukira cyangwa se bugahagarara aho bugeze ntibukomeze gukura Eh, iyo ubifite urabikurikirana iyo utabifite urabishakisha kuko bya- kugira ngo waba ubifite kubera ko ibyo bimenyetso byombi nta- izo ndwara zombi nta bimenyetso zigira yaba diyabete kugira ngo ugire ibimenyetso byayo ushobora kugira cyangwa ntubigire yaba n'umuvuduko gutyo niyo mpamvu ubi- ubikurikirana kimwe n'impyiko eh, inshuro nyinshi zishoboka iyo nta na kimwe ufite muri ibyo ah, ukiri muto byibuze rimwe mu myaka ibiri niyo waba nta hantu ubabara na- na hato eh, ukajya kwa muganga bakagusuzuma bakakurebera yuko ibipimo muri rusange ari bizima byaba iby'impyiko cyangwa n'iby'umuvuduko n'ibya diyabete icyo ngicyo ikindi nacyo cyo gukora twakigarutseho ni siporo eh, gukora imyitozo ngororamubiri ah, kurya indyo yuzuye bityo bigatuma uhorana igipimo cy'umubyibuho gihagije kugira mu rwego rwo kwirinda umubyibuho ukabije cyangwa se kuba utarya ibyo ubonye byose Eh, aha umuntu yagaruka kuri kiriya eh, kibazo marcel yari yatubajije ku byerekeranye n'i- n'imirire ni ukuvuga ngo buriya ibiryo byiza bisukuye bizwi aho byaturutse u- bi- bi- bikurinda yuko eh, n'amazi n'amazi asukuye bikurinda yuko mu mubiri wawe wakwinjizamo imyanda yagira ikibazo ku mpyiko kubera yuko arizo zigerageza kuyungurura ikindi guhora wisuzumisha umuvuduko w'amaraso igihe basanze ukabije u- uka- ukagora ku buryo ujya ku gipimo gikwiye ni ukuvuga ngo niyo waba ubifite ariko ugasanga bitameze neza eh, hakisha ko bya bipimo byawe by'umuvuduko zero bya diyabete wabijyanye mu kigero abaganga bakugiraho inama ko bigomba kuba biri Eh, bitewe n'utuzi dukora hari nk'abantu bakora ahantu ba- ba- bakora nk'akazi k'ingufu ahantu bashyushye wenda turya nko mu bishanga nko mu- guhinga cyangwa bakora ba- ba- bakora akazi hanze ahantu hari izuba ryinshi bisaba yuko uhora unywa amazi cyane kubera yuko umwuma wa buri gihe uhoraho ushobora gutuma impyiko zawe zirwara kandi zari nzima nta na biriya bibazo bindi bizitera nta n'ibihari Ah, ikindi kitari cyiza ni ukunywa itabi ah, ndetse no kwirinda imiti igabanya ububabare cyane cyane gifite igihe ubundi burwayi bubigutera tugafata urugero nk'iriya miti igabanya ububabare bita ya dikorofenake na diporosene imiti ya ki- ya kinyar- ya gakondo ni ukuvuga ya kinyarwanda itari iy'abazungu umuntu atazi ibiyigize eh, kubera yuko biba bishobora kukwangiriza impyiko Mhm. Ye, tugarutse ku kiba- kuri ikibazo cya philippe yigeze kuvuga ko mushiki we yarwaye impyiko akaba ntako batagize ariko bikaba akaba akiz- akifite icyo kibazo hari na uwo z- eh, uwo zahaye niyo rasito wanditse avuga ati mutuvuganire eh, mutuvuganire kugira ngo tubone ubuvuzi buhagije ku ndwara y'impyiko kuko abaganga ni bake aha mwamubwira iki
Ah, ni ukumu- ni ukumumara impungenge Ah, kubera ko mu mu gihe kitari hejuru y'imyaka itatu abaganga babikurikiye bakurikirana by'umwihariko uburwayi bw'impyiko abaganga mu nzego zose abaganga bamwe bita abadogiteri hakaza abaforomo ababunganira mu mirire twari dufite bakeya ubu ngubu hajeho amashuri hari n'abari kurangiza ndetse n'abakiri mu ishuri bari kwisipesiyariza muri iyo domene ku byerekeranye n'ubuvuzi ibyo birahari ndetse n'ubufasha bugenda buboneka kubera ko nkatwe turi muri turi muri muri aka gashami babikurikirana tubona impinduka zifatika ugereranyije mu myaka itanu ishize n'aho turi ndetse n'ahazaza bigenda biza ubona hari impinduka ndetse n'ibikorwa bishyashya bitari bisanzwe bihari bigenda biza
ye ubwo mu kanya turongera dusubire ku murongo wa telefone twakira abandi bakunzi b'ijwi rya amerika tubibutsa ko radiyo yanyu ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro rero ni muri isanga ikiganiro tubagezaho buri wa gatatu ku byerekeye ubuzima mu kanya turakira anje buriyera mutoni ube hafi ya telefoni yawe ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko mutarimo kubasha kumvikana ariko ube hafi tukwakire ku murongo wa telefone anje buriyera mutoni uranyumva uranyumva halo buriyera wi muraho neza
yego ni wowe uri ku murongo twagira ngo tukwakire hanyuma ubaze ikibazo cyawe wifuza kubaza muganga urashaka kubaza muganga ikibazo kijyanye n'impyiko
ushaka kubaza muganga ikibazo mfise waduhaye telefone zawe ngo tuguhamagare mu kiganiro hari ikibazo wifuza kubaza muganga nomero zawe ko tuzikuye kuri fesibuke
muzikuye kuri fesibuke
ubwo nta kibazo ufite noneho reka ubwo kurikira ikiganiro igihe uzaba ufite ikibazo muri bande
turi ku ijwi rya amerika reka ubwo dukomeze ikiganiro hanyuma wowe urakurikira
sawa sawa
iyi ni radiyo ijwi rya amerika rero ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'impyiko imikorere yazo n'ibibazo impyiko zihura nazo ndetse n'ubufasha umuntu ashobora kubona igihe zagize ibibazo turimo kuganira na muganga oswald habyarimana akuriye urugaga rw'abaganga bavura uburwayi bw'impyiko mu rwanda akora ku bitaro bya kigali bikuru bya kigali ni mu rwanda nanone hanyuma ikiganiro rero ni icyanyu mukomeze muduhe nomero zanyu tubashe kubahamagara tubahe ijambo kugira ngo mubaze musobanuze neza icyo mutasobanukiwe cyangwa se mukeneye kurushaho kumenya mu bijyanye n'indwara cyangwa se n'ibijyanye n'impyiko ye muganga reka ngarukaho nguha akanya gatoya wongere ubwire abadukurikiye bya bimenyetso mpuruza mu gihe tugitegereje abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ibimenyetso mpuruza byakwereka umuntu ko yaba agiye kugira ibibazo by'impyiko cyangwa se yaba abifite
murakoze ibimenyetso nk'uko twari twabivuzeho kare ibimenyetso muri rusange by'abarwayi b'impyiko nta na kimwe gihari cy'umwihariko usanga ahubwo wenda hari ibyo bahurizaho ariko byose babihurizaho iyo umurwayi ageze ku gipimo kiri munsi mu bipimo byo kureba imikorere y'impyiko kiri munsi ya cumi na gatanu ibyo bita gfrs dan fifitini ibimenyetso rero abenshi dukunze kubona bageze muri icyo kigero hari bamwe ku byerekeranye no kubyimba yaba ibirenge ndetse no mu bihaha no mu maso hari abo usanga batihagarika ku buryo buhagije cyangwa bakihagarika inkari nke ariko amazi ntasohoke mu mubiri yose nk'uko byakagombye ukabona ko babyimbye ndetse bigatuma bashobora guhumeka nabi bimwe mu bimenyetso bituma bahumeka nabi ni ukubera yuko akenera umwuka ni ukubera yuko adashobora guterera ahantu hanazamuka cyangwa se gukora metero zinga ari kugenda ni ukuvuga ngo kunanirwa bya hato na hato nabyo biri mu bimenye umunaniro utaka udasobanutse utakagombye kuba afite biri mu bimenyetso bituma abarwayi b'impyiko bakunze kugira ni uku- ni ukunanirwa kugira umwuka muke eh, ndetse no kubona umuntu abyimbye ibindi bimenyetso bakunze kugira ah, ni ugusa n'u- kutagira ubu- apeti gu- gushaka Gushaka kurya, kurya mhm.
ugasimbiza byaranze ah, ndetse rimwe na rimwe hari abaruka ni bimwe muri ibyo bimenyetso bakunze kugira bijyanye n'imirire kurya biba ikibazo abandi bakunze ibindi bimenyetso bakunze kugira eh, eh, hari u- uwo abo babana ubona imitekerereze eh, itakiri ku murongo akabona wenda aravuga yitonze ukabona ari kuvuga ibintu biterekeranye abamuri iruhande rero bashobora kwibaza ati "Eh, se byagenze bite kugira ngo ubimenye ni uko umujyana kwa muganga bakabipima uri mu rugo cyangwa se utari ahantu kwa muganga udasanzwe uzi ko umurwayi wawe cyangwa se umuntu wawe afite ikibazo cy'impyiko ntabwo ushobora kubirebesha amaso cyangwa se wakubwira ibimenyetso ku buryo ibimenyetso birihariye ibimenyetso byose tuvuze haruguru bihurirwaho n'izindi ndwara zitari n'iz'impyiko gusa bitewe n'uko impyiko utuzi a- akamaro imaze mu mubiri wacu ari kenshi cyane hari igihe kamwe kaba ari nta kibazo gafite dufate nk'urugero umuvuduko w'amaraso utarazamutse ariko ugasanga amaraso ye yabaye make cyane yaje kwivuza bagasanga afite amaraso make ba- bareba n'ibindi bipimo bagasanga ni impyiko zabiteye urumva uwo nguwo azamera nk'umuntu ufite amaraso make hakaba undi muntu wi- usoba yihagarika neza nta kibazo eh, cyo gusoba yihagarika nk'ibisanzwe ariko imyanda ikaba myinshi cyane ku buryo ubwenge butangira gutana ukagira ngo wenda hari ikindi kibazo yagize mu mutwe bapima ibizamini bagasanga impyiko ziwe ntabwo zimeze neza Mhm.
Eh, nk'uko rero umuntu yabisubiramo eh, nk'uko hari abatumirwa ba- bari babibajije mbere cyangwa abantu babajije ibibazo ba marisere na ba philippe ah, umuntu wese ukiri muto ni ukuvuga uri munsi y'imyaka mirongo ine yakagombye byibuze mu buzima bwe nka rimwe mu myaka ibiri akagenda kwisuzumisha bakamureba niba nta kibazo afite mu gihe ibyo ngibyo ariko bimeze hari abandi noneho bafite ibyago byinshi cyane byo kurwara impyiko ni ba bandi twavuze haruguru abantu barwaye diyabete abantu barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso abantu babyi- bafite umubyibuho ukabije abantu bakuru bafite imyaka irengeje mirongo itanu mi- mirongo ine mirongo itanu Eh, abantu bafite mu muryango wabo abandi barwa cyangwa abavandimwe barwaye impyiko ni bamwe mu bantu bari mu byiciro byo gushobora eh, kurwara impyiko ku buryo bworoheje abo ngabo byibuze buri mezi atandatu buri mwaka baba bagomba kureba gusuzumisha uko impyiko zimeze twakongeraho ko gusuzumisha impyiko eh, bapima ibizamini by'amaraso bagapima ikizamini bita creatinine bapimye mu maraso ndetse n'ikinkari byanaba ngombwa bakareba bakamucisha mu cyuma biriya eh, scan ecography bakareba imiterere y'impi- n'ingano z'impyiko ze yego reka noneho twakire adolphe amini uranyumva murakoze murakoze ndi kubumva yego yego ufite ikibazo wifuza kubaza muganga
Ngo ikintu numvaga nakeneraga kubaza muganga none eh, impyiko iyo ko abantu bakunze kuvuga henshi ko impyiko zishoborwa ku- zishobora kuvurwa n'amazi ese koko amazi ashobora kuvura impyiko
Mhm. urahagana hehe amini
ndi kongo ndi kongo aho bita goma uri goma mhm. Ni uko. Um, um, muganga habyarimana uh, amazi ashobora kuvura impyiko
Ah, amini arakoze cyane abajije ikibazo cyiza eh, kuko hari aho kigera kigatera urujijo ndabisobanura amazi ah, iyo umuntu ya- yatakaje amazi menshi mu mubiri dufata urugero yagize ibyago akaruka cyane inshuro nyinshi eh, yikurikiranyije cyangwa se agacibwamo bino bi- bita diyare Ah, impyiko ziwe nazo zigira ikibazo cyangwa se akava amaraso akabije agatakaza amaraso menshi cyane impyiko ziba zishobora kugira ikibazo ariko icyo gihe mu buryo bwo ku- bwo kumuvura akeneye kubona amazi yatakaje kugira ngo impyiko zireke gukomeza kugira ikibazo ni nko guhagarika ikintu kiri kwangiza ko impyiko ziwe zibabara ariko iyo bikabije ntabwo iyo umuhaye amazi menshi cyane azakemura icya kibazo cy'impyiko zarangije kwangirika ahubwo iyo uhagaritse ikibazo cyari kiri kuzitera impyiko zigera aho ngaho nazo zigatora eh, ziga- zi- zikongera zigakira Sorry.
It's o- it's okay.
Bi- bityo biga- bityo bigatuma zoroherwa Eh, mu yandi magambo amazi ni ngombwa kugira ngo impyiko zacu zidakomeza ku- o- kurwara cyangwa se zaba ziri na nzima ziri kugira ngo zitarwara ariko uba ugomba kwirinda kunywa amazi menshi cyane mu gihe bitari ngombwa ndaguha nk'urugero nk'umuntu usanzwe afite uburwayi bw'impyiko akaba abyimbye ni ukuvuga ngo uwo nguwo ntabwo akeneye kunywa amazi kubera yo amazi menshi bisaba ko muganga amugira inama y'ikigero cy'amazi agomba kunywa bitewe n'uko n'ayo ari kunywa atari gusohoka mu magambo make umuntu ugifite impyiko nzima agomba kunywa amazi menshi umubiri we uyakeneye n'iyo abaye menshi urayasohora ariko iyo amaze kuzirwara ikigero cy'amazi agomba kunywa akibwirwa na muganga umukurikirana Mm. ushaka kuvuga umuntu ubyimbye gute ubyimbye impyiko cyangwa
Ah, umuntu war- mu bimwe mu bimenyetso biranga umuntu urwaye impyiko hari igihe usanga abyimbye ibirenge inda mu maso ndetse akanakorora bitewe n'uko afite amazi menshi we mu mubiri atashobora gusohoka uwo niwo nashaka kuvuga u- ubyimbye uwo nguwo ntabwo aba akeneye kunywa amazi menshi cyane Ah, biragoye yuko we yabimenya muganga niwe umugira inama ati nubwo tubona yuko ubyimbye ibirenge ubyimbye amaguru eh, turabona ko ukeneye kunywa ikigero runaka cy'amazi kugira ngo eh, ubuzima bwawe burusheho kuba bumeze neza Mm. mwari muvuze mu bijyanye no ku- gusoba umuntu ashobora kureba ibara ry'inkari akamenya niba afite ikibazo hari kuko ushobora kunywa amazi wanywa menshi uh, uka- inkari zikaba zi- zifite ibara naryo ri- rita- ritijimye ariko nanone waba wanyoye makeya zikaza ari nk'umuhondo cyangwa se ku buryo ubona ko ha- ha- hakenewe amazi umuntu ya- ya- yakwibwiriza aka- akareba arebye mu mu nkari akamenya niba harimo ikibazo cyangwa ntacyo cyangwa agomba gupimisha
murakoze Eh, ku byerekeranye n'ibara ry'inkari ah, ijisho rishobora kutwereka bike eh, bisaba yuko inkari bazipimisha Eh, izo nkari bazipima kwa muganga bakamenya hari ibimenyetso hari nk'inkari eh, hari nk'umuntu ushobora kugira ibyago yajya kwi- gusoba cyangwa kwihagarika akabona haje ziratukura zisa n'amaraso icyo gihe eh, bi- bi- bivuze yuko hari ikibazo kitagenda bisaba ko ajya kwa muganga umuntu wese ubonye ko ibara ry'in- eh, ry'inkari ze zahindutse cyane cyane zitukura icyo gihe ajya kwa muganga hari n'ugira ubundi burwayi mu mubiri ibara ry'inkari ze zigahinduka bitewe n'ikindi kibazo kindi gihari atari ukuvuga ko hari n'impyiko zarwaye uwo nawe mu gihe abona ko inkari ziwe zifite ibara atari amenyereye hari nk'izi zenda gusa hari n'abagira inkari zenda gusa umukara ibyo bita zisa nka shokora abo ngabo nabo eh, yaba afite uburwayi runaka dufata urugero hari nko n'umuntu ugira malariya cyangwa se akagira infection y'imbeho yose mu mubiri n'ibara ry'inkari ziwe zigahindura zigahinduka icyo gihe ayi- umuganga niwe wagufasha muganga nawe ntaku- eh, icyo yifashisha ni ugupima inkari bakareba imiterere yazo bityo bikamenya uburwayi bwaba buhari ariko muri rusange abantu bazima eh, badafite ikindi kibazo aramutse yiriwe nta mazi anyoye akesha hari igihe ajya gus- kwihagarika yareba akabona ko inkari ziwe zenda gusa umuhondo icyo ni ikimenyetso cy'uburwayi ko yanyoye amazi adahagije Eh, ariko ntabwo ari kuba atari uburwayi hanyuma iyo harimo se iyo harimo amaraso biba bivuga ko ari impyiko zi- zi- zirimo zangiritse
Ah, buriya kubi- bitewe n'inzira inkari ziba zanyuzemo Mm.
Ah, ni uku- eh, uhita gutekereza ahantu hose izo nkari zaturutse yuko ariho haba hari ikibazo ntabwo wahita ko uvuga ko ari impyiko Mm.
kuko ushobora no kugira infec- eh, ibyo bita ama infection mu ruhago cyangwa se mu nzira zinyura mu inkari mm, inkari zarutse uruhago amaraso akaza ariko impyiko nyirizina zo zikiri nzima hari n'igihe amaraso aturuka mu mpyiko ariko inzira zinyura mu inkari zindi ari nzima nta kibazo yaba uruhago ndetse n'izindi nzira zirushaho ikibazo nyirizina cyaturutse bisaba yuko ajya kwa muganga mu gihe abonyemo amaraso Mhm. Eh, twakomeje kuvuga uburyo yenda umuntu yakwirinda cyangwa se yafasha impyiko ze noneho uwagize ibyago akazirwara abona afite ubufasha buhe kugira ngo zongere zikore neza
Ah, hari ubufasha bwinshi kandi butandukanye bitewe n'ikigero ndetse n'u- n'u- n'u- n'imiterere y'uburwayi bw'izo mpyiko yagize izikunze kuvugwa cyane eh, kubera ko ari nazo akenshi ubona ko zitera ubwoba ni izi zikenera eh, insi- zi- zirwara ku buryo ziba zitagikora akazi kazo na gakeya Ah, bi- biba ngombwa yuko akenera insimburangingo niba ari ko umuntu yabivuga ah, aho bakenera kuyungurura bikoresheje imashini za diyalize na- no- ndetse no guhabwa indi indi mpyiko Ah, ibyo ngibyo ni ubufasha bw'umuntu impyiko ziba zarwaye zitagikora ziri munsi yo gukora munsi y'icumi ku ijana icyo uwo nguwo akenerwa akenera guhabwa oh, inyunganizi nk'insimburangingo niko umuntu niba umuntu agerageje kugenekereza Ah, ariko hari abandi barwara impyiko ku buryo atage- atari atari yagera aho ngaho ah, ugifatwa bisaba yuko umuntu amenya ikibazo cy'impyiko ze ahantu i- ni ubuhe burwayi bw'impyiko yagize ese ni uburwayi bwashobora kuvurwa Ah, hari ubuvurwa uga- ukamuhereza imiti igabanya k'ubukana bw'umubiri kugira ngo ubwo bu- ubwo burwayi impyiko ziwe zagize ubuhagarikire aho ngaho ibyo ngibyo ni nk'umuntu urwaye impyiko ariko atabimaranye igihe kitageze ku mezi atatu agifatwa mu mezi atatu ya mbere haba hari amahirwe y'uko iyo uburwayi bumenyekanye u- nyirizina imiterere n'izina ry'uburwayi hari igihe ugira amahirwe ugasanga hari imiti yabugenewe imiti muri rusange uba usanga ari imiti ivura ubwo burwayi bwaziteye cyangwa se igabanya ubukana bw'umubiri mu gihe usanga ari uburwayi nyirizina bw'impyiko z'ubwazo zarwaye nta kindi kibazo kindi gihari mu mubiri aho ngaho ni imiti tudaku- eh, idakunze ime- imenywa n'abaganga bamukurikirana mwene aba barwayi baba bari mu bitaro cyangwa se bivuza bataha ariko inshuro nyinshi bazi kwa muganga hari rero n'abandi barwayi b'impyiko batari bagera kuri kiriya gihe cy'insimburangingo niwe ndavuga diyabete na- na amini taransipuranti na na diyalize bakaba bamubwira ngo arwaye impyiko ariko aza kwa muganga akurikiranwa buri kwezi buri mezi atatu cyangwa se buri mezi atandatu aho ngaho eh, tw- eh, ni ibyo bita ngo chronic kidney disease cyangwa se CKD ni ukuvuga suffisance renal chronique ariko ataragera igihe cyo kurwara impyiko uwo nguwo iyo ara- iyo ari muri icyo cyiciro habamo ibyiciro bine harimo icyiciro cya gatatu icya kane icya gatatu nayo igira ibice bibiri ikiba kigamijwe ni u- ni guhagarika u- umuvuduko uburwayi bw'impyiko buriho kuko uburwayi bw'impyiko bugenda bukura Ah, hari igihe rero akenshi usanga mwene ubwo burwayi nta miti ibuhagarika ngo bukire burundu ahubwo icyo ukora u- ukora ku buryo budakomeza kugenda bukura hari imiti yabugenewe eh, iriho i- igufasha kuge- guhereza umurwayi bityo uburwayi bwe ntibukomeze gukura bugahagarara aho bugeze cyangwa se bugakura gake cyane ku buryo uburwayi bwe bw'impyiko amubana imyaka myinshi cyane Mhm.
kandi nta kindi kibazo afite yego reka noneho twakire shukuru didiye uranyumva
amahoro cyane umenyesha amakuru yego yego mukomere urahagana he
yego ndabumva ndabumva ndi ku murongo ndabumva gatanu kuri gatanu yego uratwumvira he Eh, ndi i bujumbura mu burundi Mhm. ni ikibazo cyawe yego na ndi nsanzwe ndi umunywanyi w'iji- w'iradiyo y'ijwi ry'amerika ubundi nkunze gukurikirana cyane ibiganiro mucishaho kandi nkunze gutanga n'igitekerezo eh, cyiyumviro Mhm.
bivanye na eh, opinion muba mufite uwo munsi uyu munsi rero Yego.
nabonye yuko ari ku kiyago kijanye n'uburwayi bw'isigo Mhm.
Eh, ni ukuri rwose n'ababeshya uburwayi bw'isigo n'uburwayi budasanzwe cyane muri ubu buzima tubayemo burya abantu benshi barafata uburwayi bw'isigo bakabufata nk'ibintu bisanzwe ariko jewe ntabivuga kuko ndi umwe mu bigeze kugira uburwayi bw'isigo ndazi ububabare isigo rigira natembere no mu bihugu byinshi aho umuntu bashobora kumwica kugira isigo barikuremo barihereza uwundi muntu ah, ashoboye kurigura kuko isigo ni ikintu kizinze cyane bashobora kugukuramo wowe bakakwica wowe bakagihereza uwundi muntu ashobora kukigura amamiliyoni y'amadolari jewe rero ibyo bihugu ibyo ariko byari- binyuranyije n'amategeko cyane, binyuranyije Yego, n'amategeko bi- ibyo ngibyo binyuranyije n'amategeko mugabo mbo nakubwira jewe menshi bakunda bari muri afurika y'epfo cape town eh, mfite abagenzi benshi bagenda bahura n'uburwayi bakabica bakabica bakemera kubica abaganga bari kubavura kugira gusa isigo barikuremwo barihereze ba bantu baba barishe amamiliyoni menshi y'amadolari ariko ibyo ntitwabihamya tu- Ibyo ni- ntitwabihamya eh, tutarabe- biteye- tutabihagazeho kuko nabaye- nabaye cape town muri afurika y'epfo ibyo ndabizi niyo mpamvu nashinye gusaba umurongo kugira nshobore kugira icyo nshikirije kuri ubu burwayi bw'isigo Iye, reka tu- reka- Bo- reka tuvuge ibyo Eh, dushobora ku- gu- guhagararaho ibyo ngibyo by'aba- abishwe cyangwa kubera izo mpamvu Okay.
ntabwo twabijyamo kuko tutazi ukuri kwabyo okay Iye, urakoze mhm.
bo ikintu ahanura abavandimwe kumbure nasaba ko eh, ubwa mbere na mbere ibimenyetso by'isi- by'isigo ukibyumva wowe ucumva yuko kumbure waba ufite ibimenyetso ikintu cya- ikintu cya mbere nahanurira umurwayi ni uko yaje kwa muganga byihutirwa kuko isigo ni ikintu iyo umaze kugitakaza kimaze gutakaza ubushobozi kugira uzagarure bwa bushobozi bwacu muri cyo ni ikintu kigoye cyane niyo mpamvu ubona abantu benshi bapfa kuno saha bakishwa no kutamenya ni ukutamenya kuko nibo bazi ikintu kibishe nibo bazi ikintu cyatumye bwa bupfu bwabo bubaho isigo ni uburwayi novuga bukabije busumba sida busumba diyabeti busumba iteritasiyo busumba na No, ni uburwayi bukomeye ni uburwayi bukomeye Ne- shina burwayi ndabuzi Uh, Didi nari ngiye kukubaza nyine nari ngiye Eh.
kukubaza niba wara- wararwaye ubwo burwayi wa- urabivuga nka- nk'umuntu waba warabinyuzemo Um, u- u- ujya Eh.
wisuzumisha buri gihe muganga yatubwiraga ko dukwiye ku- kwisuzumisha nka buri rimwe nko mu myaka ibiri umuntu akareba uko ahagaze ugenda wisuzumisha mwaka bara rimwe mu myaka ibiri rimwe mu mwaka ugomba kuba wamenya ati ndifite ikibazo nyabaki mfite intege nke nkeya isigo ni ni uburwayi bukomeye rwose mumenyesha amakuru jena nararigwaye ndayizi ndariyizi ndazi imvune nagize ndazi ububabare nagize isigo ni uburwayi bukomeye nakubwiye ko busumba sida buku- busumba diyabeti bu- busumba tansiyo bu- bu- busumba eh, n- n- n'ibindi birwara bya sima mubona isigo isigo ni uburwayi umuntu agwara atarose umuntu amufasha kuko isigo isigo urigwaye swate ni option zibiri swate baronke isigo ry'ingurube ikigo ry'ingurube rirafasha hari abantu benshi ubona nk'aho bagenda ku muhanda mugabo bafite amasigo y'ingurube babateye kubera iki uburwayi bwabo buba bwarananiranye Ni nta- Mugabo reka rero muganga araza yewe, kutubwira eh, ntabwo ari benshi ariko ba- barimo barimo baragerageza Ba- ba- barimo baragerageza ariko ntibarashika ntibarashika aho bajya niyo Yego.
mpamvu nako ndavuga ati niyo mpamvu nako ndavuga ati ubundi isigo rizirana n'ibintu hari ibintu bizirana n'isigo mu buzima bisaba yuko eh, umuntu agomba kwirinda ibyo bakubujije Agomba wowe ni kwirinda.
ibiki ngo ubisangize abatwumva Eh, nibyo narimo kuvuga nibyo narimo kuvuga isigo abantu bose ariko ku- barimo kunyura ku iradiyo rya Ijwi- ijwi rya amerika uno munsi isigo rizana n'ibintu bikanye cyane icyo ni icya mbere ibintu bikanye bikonje rwose isigo rizana n'imyotsi ya myotsi irimo eh, eh, ibi- ibitabire ubutabire butandukanye ni- ni- nyiri itabi itabi rya eh, rya superimace burya rya tabi si ryiza na- naryo rirakora ko eh, rikazirana kandi eh, n'ibyoherezo eh, by'ama eh, a- a- izi ndwara z'amavayirasi vayirasi zizoca mu nshinge inshinge yadutera ngo ni- ngo ni ukudukingira ibyiza bitandukanye vayirasi korona vayirasi bora Eh, a- ahangaha eh, ndumva n'ibindi.
tut- tutari Ivyo bya- bubyumvikaneho eh, ndumva tutari bubyumvikaneho kuko ntabwo twabuze abantu kwikingiza igihe izo nkingo zakorewe kugira ngo zibarinde indwara Ah, Ah, u- u- umva umesha makuru je ndiko ndakubwiza ukuri ibintu nabonye ndiko ndabivuga kuko umva.
mfite ubuhamya mfite ubuhamya I- aya aya ma- ma virus badutera a- a- Eh, a- a- umva.
attack kuri kuri kuri isigo Reka- reka Ari tu- attack kuri isigo reka Mm, tubi- reka isigo.
turekere aho ngaho ibijyanye ni- n'izo nkingo twavugaga Mm.
ku bijyanye n'amafigo nyine ibi- ibijyanye na- n'impyiko kugira ngo turebe ukuntu twazibungabunga ndagushimiye ku ku butumwa udusangije ku bijyanye na- nu- n'ibyo wanyuzemo Ah, hari abategereje ku murongo nagira ngo twihute kugira ngo amasaha arimo aradushirana hasigaye iminota mike cyane didiye ngushimire cyane uranjaniranyije uranjaniranyije je ariko tuwaye aragomba meza abandi bantu Eh, ntabwo ariko twaguha umwanya munini cyane Nga- nga- mu- muri makeya imere iminota ibiri ndangize ureke kunjaniranya ibiri nta ibiri ni myinshi koresha um, um, um, iminota amasegonda
amasegonda yego O- okay. reka rero nange ubuhamya nacu numvise umenga ndi kubabanga Ku mashyigo gusa.
ndiko ndababwira byatuma eh, abantu bakinga bishingira ivyo biza kumbure byatuma Eh, ikintu bababwira rero kindi ku bintu bijanye n'isigo ni uko umuntu w'umurwayi wese waba ubona ko afite ubwandu bwa bw'isigo yakwihutira kuja kwa muganga bakamukurikiranira hafi kugira avugwe hakiri kare atarasinzikara kuko isigo ni ikintu utakaza utazagarura mu- muri kazoza kuko iyo umaze kugitakaza kirakugora kuronka bisaba yuko umaze kumva yuko ufite uburwayi kwa mu- eh, burwayi mu mubiri waje kwa muganga kugira ngo usuzume hakiri kare muganga azamenya ukuntu kumbure azagufasha azakuba hafi bashobore kukubaha kukubaho bagufashe bagu- bagukurikirane ushobore nawe kuba wavurwa kumbure utaragera kure kuko numara- numara gutakaza isigo isigo uzarigura amamiliyoni menshi y'amadolari ayo mafaranga muri afurika tuzayakura hehe no kukuvuza koko Mhm.
ni amafaranga agoye kuronka eh, nibwo buhamya rero nagira merezi nibwo ni ni impanuro nagira merezi bene iwacu kumbure Mhm.
bashobore kugira iki bashobore kwifashisha hafi na hafi birinde yuko baza- bazaja kwivuza bamaze kwandura bose byakomeye Eh, Yego.
ni icyo nyine nsaba kugira urakoze cyane shukuru didiye birinde kandi bivuze hakiri kare ndagushimiye Ah, muganga oswald didiye avuze Yego.
byinshi Um, mwagira icyo mubivugaho muri makeya
Eh, Didier arakoze cyane hari ibyo yavuze duhuriza duhurizaho ariko hari n'ibindi ndafiteho ubumenyi na bukeya Ah, ibyo duhurizaho ni ukwisuzumisha hakiri kare Ah, ibyo duhurizaho ah, ni u- ni ukumenya ko impyiko ah, igihe yarwaye ika- i- ikagira ubusembwa runaka ntabwo ishobora gusubira inyuma ngo yongere ibe nzima ni ukuvuga ngo ugenda uyitakaza uko imyaka cyangwa se uko iminsi igenda yicuma ni ukuvuga ngo rero ibyiza ni ukuyibungabunga ibyiza ni ukumenya uko ihagaze hakiri kare kugira ngo wirinde yuko yarwara hari icyo wa- hari ibyo utashobora kugira icyo ukora kugira ngo ureke kurwara dufate urugero niba urwaye diyabete n'impyiko zawe nazo zikarwara nta miti ibaho kugeza ubu ngubu yari yaboneka ishobora gutuma ubu, eh, ubwo burwayi bw'impyiko butewe na diyabete cyangwa se umuvuduko bwongera gukira ngo eh, impyiko zisubire- zisubirane zibe nzima ni niyo mpamvu rero ibyiza ni uko wakwirinda ko zirwara kwirinda ko zirwara ni uko umenya uko zihagaze Eh, wanabimenya uko zihagaze zaba zirwaye nturambirwe ugahora kwa muganga inshuro nyinshi cyane udategereje yuko ugira ibimenyetso ibyo ari byo byose Mhm. ye mu masegonda make dusigaranye rero reka muganga mbonereho ngushimire muganga oswald habyarimana Uh, ndagushimiye cyane kuri ibi bisobanuro muduhaye ku burwayi bw'impyiko impamba mwapfunyikira abadukurikiye muri uyu mwanya mu masegonda make cyane mbere yuko dutandukana
Ah, eh, murakoze ijwi rya amerika murakoze jeni Ah, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga ese ubuzima bw'impyiko zawe buhagaze neza isuzumishe kare usigasire ubuzima bw'impyiko niyo nibwo butumwa niyo mesaje abantu bose bagomba kuba bafite shakisha uko ubuzima bw'impyiko zawe buhagaze nunanabumenya ubukurikirane igihe cyose uba utarambirwa murakoze murakoze cyane muganga oswald habyarimana ku nama n'ibisobanuro muduhaye muri iki kiganiro ndashimira cyane rero n'abaduhamagaye batanze ibibazo byatumye hari benshi barushijeho gusobanukirwa ngashimira n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma rob na nadia taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi hano twese ku ijwi ry'amerika tubifurije ubuzima buzira umuze